bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda ho twumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu na fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na joy diane n'ahazwe na edi rwema nanjye ndabasuhuje kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ingingo zigenza amakuru mu biyaga bigari no ku isi mu rwanda kigali irimo iriga igishushanyo mbonera kivuguruye cy'umujyi impamvu twavuguye n'igishize ni uko abaturage barashyize impungenge ndetse batangiye no kugikritika cyangwa se bavuga ngo ntabwo bakiyusangamo kirabirukana kigira guteza
uyu ni ingenieur fred mugisha ashinzwe imiture n'imitunganirize ya kigali avuga ku mpamvu zatumye bavuguruza igishusho mbonera cahora kiranga uwo murwa mukuru w'u rwanda
abanyamalawi hafi miliyoni zirindwi kuri uyu wa kabiri bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu
ikiziga c'uwahoze ari umukuru w'umurwi unita warwanya ubutegetsi bwa angola jonas savimbi ushingurwa mu kwezi kuza
ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yo hirya no hino ku isi abanyamalawi hafi miliyoni zirindwi kuri uyu wa kabiri bazindukiye mu gikorwa cy'amatora y'umukuru w'igihugu perezida peter mutarika w'imyaka mirongo irindwi n'umunani ahanganye n'abandi bakandida barimo visi perezida saulos kilima na lazarus cyakwera mu byo muzarika avuga azibandaho aramutse atorewe indi manda ya kabiri harimo guteza imbere ubukungu bw'igihugu n'ibikorwa remezo abo ahanganye nabo bavuga ko bazashyira imbere kurwanya ruswa yamunze igihugu cyakwera wo mu ishyaka malawi congress party yari yariyamamaje no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ashyigikiwe na joyce banda wigeze kuyobora malawi mu matora y'uyu munsi baranatora abadepite n'abayobozi mu nzego z'ibanze umurambo w'uwahoze ari umukuru w'inyeshyamba za unita jonas savimbi uzashingurwa ku ivuko mu kwezi gutaha savimbi warwanyije ubutegetsi bwa angola mu ntambara yamaze hafi imyaka makumyabiri n'irindwi yishwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri amaze gupfa nibwo hasinywe amasezerano y'amahoro yahagaritse imirwano yatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu ubwo icyo gihugu cyari kimaze kubona ubwigenge ibipimo bya aden byakorewe muri angola afurika y'epfo argentine na portugal nibyo byemeje ko uwo murambo koko ari uwa savimbi ibyo byemejwe kandi n'umunyamabanga wa leta muri angola pedro sebastiao savimbi azashingurwa ku itariki ya mbere ilopitanga mu kwezi kwa gatandatu imwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri sudani abaturage bakomeje imyigaragambyo mu murwa mukuru khartoum ni mu gihe abasirikare n'abaturage bakuye ku butegetsi wari perezida wa sudan omar al bashir ku butegetsi bananiwe kumvikana ku bijyanye no gushinga guverinoma ibiganiro biheruka byabaye ejo kuwa mbere nijoro abo basirikare n'abaturage bigaragambya ntibarimo kubasha kumvikana ku ruhare rwa buri ruhande muri guverinoma y'inzibacyuho ya gisiviri igisirikare cyakuye al bashir ku butegetsi mu kwezi gushize kuva icyo gihe cyaramufunze ariko abigaragambye bafite ubwoba ko abo basirikare baba bashaka kugundira ubutegetsi cyangwa gushakisha uburyo bakumvikana n'impande zishobora gusigasira byinshi mu bisigisigi by'ingoma ya perezida bashir radiyo ijwi ry'amerika amakuru yo hirya no hino ku isi abategetsi bakuru muri guverinoma ya perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika barageza kuri bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko uyu munsi amakuru ku bitero ingabo za irani zaba ziteganya kugaba mu burasirazuba bwo hagati abaza gutanga ayo makuru barimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga mike pompeo minisitiri w'ingabo w'agateganyo shanahan na generali joseph danford umugaba mukuru w'ingabo bibaye nyuma y'uko bamwe mu bayobozi ba amerika bagaragaje urwikekwe ko irani yaba ariyo yagabye ibitero ku bigega bya peteroli bya arabia saudite kuwa mbere perezida trump yumvikanye yihanangiriza iran ayishinja ubushotoranyi yavuze ko irani izahura n'akaga gakomeye k'ingufu z'igisirikare cya amerika nibadahagarika ubushotoranyi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa iran mohamed javad zarif we yashinje perezida trump guhembera jenoside amwibutsa ko abanyayirani badakangwa ko n'abandi babigerageje batigeze babigeraho leta zunze ubumwe za amerika zerutse kohereza ubwato bwazo bw'intambara mu burasirazuba bwo hagati guhangana n'icyo amerika yise ubushotoranyi bwa iraq ku nyungu za amerika no ku nshuti zayo ubwo bwato buzwi nka uss abraham lincoln bwahagurukanye n'ibindi bikoresho bya gisirikare birimo indege z'intambara n'abasirikare barwanira mu mazi bagera ku bihumbi bitandatu imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri turukiya irashinja leta kurigisa abantu yitwaje kurwanya umutwe wa pkk w'abakurude uharanira ubwigenge bw'intara yabo mu baburiwe irengero harimo abacuruzi imirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'abaturage basanzwe uko kurigisa abantu no kutagira amakuru y'ababuriwe irengero nibyo byatumye umunyabugeni ukomeye ufite impano yo gushushanya anil olkan atangiza umugambi wo gushushanya ababuze agamije kubungabunga amateka yabo kugira ngo batibagiranwa abahagarariye imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko imvururu zibasira abakurude zimaze kwiyongera kuvaho ibiganiro hagati ya leta n'umutwe pkk bihagarariye guverinoma ntiyemera ibyo ishinjwa n'ayo mashyirahamwe kuko ifata umutwe wa pkk nk'umutwe w'iterabwoba amakuru yacu yo hirya no hino ku isi tuyasoreze mu gihugu cya ukraine uburusiya kuri uyu wa kabiri bwasabye perezida mushya wa ukraine volodimir zelenski guhagarika gusaba amerika kongera ibihano yafatiye uburusiya ngo kuko bidafasha ibikorwa byo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa ukraine ibyo byavuzwe n'umuvugizi wa perezida vladimir putin nyuma y'uko minisitiri ushinzwe ingufu wa leta zunze ubumwe za amerika rick perry atangarije i kiev ko amerika iteganya gufatira ibihano amasosiyete abiri y'uburusiya ubwo yarahiriraga kuyobora ukraine zelenski yavuze ko guhagarika intambara mu burasirazuba bw'igihugu biri ku isonga by'imigambi ye ya vuba iyo ntambara imaze kugwamo abantu barenga ibihumbi cumi na bitatu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu nama yagiranye n'intumwa za amerika ziri muri ukraine zelenski yabasabye kongera ibihano amerika yafatiye uburusiya naho dimitri peskov uvugira perezida putin we yanenze imvugo ikoreshwa na perezida wa ukraine avuga ko idatanga icyizere
akoze mugenzi wacu digwema kuri ayo makuru avugwa hirya no ku isi ijwi rya amerika mukomeje kumva mu kirundi no mu kinyarwanda isamirana kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu mu kanya ni amakuru yo mu biyaga bigari amakuru yo mu karere tuyahere mu gihugu cy'u rwanda abayobozi b'itorero adepr bavuga ko umubano mubi hagati ya kigali na kampala uri kugira ingaruka ku isengero ryabo rikorera muri uganda inkuru turaza mugenzi wacu i kigali asumta kabuye mu minsi ishize havuzwe ko hari bamwe mu bayoboke b'itorero rya deperi bakoreraga mu ishami rya uganda bahisemo kujya kwishingira irindi torero bitandukanije na deperi umuvugizi wa deperi mu rwanda revera karuranga efuremu yabwira ijwi rya amerika ko abahoze mu itorero rya deperi barivuyemo babitewe no gushaka gushimuta ubuyobozi nyuma y'uko wari uhagarariye deperi mu bugande afashwe agafungwa ndetse yaje kuzanwa mu rwanda karuranga yemeza ko hari bamwe mu bayoboke ba deperi bakoreraga mu bugande babaye icyo yise barusahurira mu nduru ni agatsiko k'abari bafite inyota yo gushaka kuyobora ariko babonye yuko umuyobozi wabo afunze bo bifuza yuko ngo bakitandukanya n'abo mu rwanda abo rero bumva bagendeye muri icyo cyuho batangaza ko ari abayobozi ariko mu by'ukuri twebwe umuyobozi amaze gufungwa hariyo komite iyobora itorero ryacu twashyizeho kandi twavuganye nayo ariko icyo tuzi neza ni uko ari agatsiko k'abantu atari abakirisito n'abifuzaga ubuyobozi bwo mu nduru kandi twabura yuko uvuga yuko no hakurya mu gihugu cya uganda hari abatumva ubuyobozi bw'i kigali neza wenda bashobora gukoresha ibyo ngibyo kuko imitekerereze yabo ntabwo yose ari kimwe uyu muyobozi asobanura ko itorero rya deperi ryari rifite muri uganda ururembo umunani rumaze imyaka isaga itatu ruriho ndetse ko bari bamaze kugira abakirisito basaga ibihumbi cumi na bitanu kuri revera karuranga utegeka adeperi mu rwanda avuga ko abitandukanije na adeperi bari basanzwe ari abayobozi bato bo ku rwego rw'umudugudu gusa karuranga akemeza ko itorero ryabo naryo ryagize ingorane kuko ayo macakubiri yabagaragayemo yatumye hari bamwe babaho mu bwoba abatotezwa muri uganda bari mu itorero ryacu ba- baba bashinzwe ngo kuba intasi z'u rwanda noneho rero bikabazanira akaga kimwe n'abandi banyarwanda bose ariko ikigaragara ni icyo ngicyo aka gatsiko kavuga yuko abari abayobozi ba- bari kumwe nabo babatanga utemeye kuyoboka ah, urwo ruhande barimo rwa- rw'abanzi b'igihugu bakabashinja yuko ari intasi z'u rwanda mu by'ukuri nicyo ngicyo kigenda kigaragarayo kigatuma benshi bameneshwa kigatuma abantu bafatwa nabi ariko muri uganda ikibazo shingiro kiriyo nicyo ngicyo cy'uko utemeye kujya mu ruhande utavuga rumwe n'igihugu cyacu bamushinja kuba intasi y'u rwanda hanyuma akabamenasa muri ubwo buryo bavuga yuko bari mu ruhande rwo kwa kayumba yuko utashatse kubyemera udashatse kuba aho ngaho ngo ujye muri urwo ruhande uhitwa ushinzwe kuba intasi y'u rwanda noneho abantu bagahohoterwa gutyo muri ubwo buryo abayobozi bagera ku munani bamaze kugaruka mu rwanda bava mu gihugu cya uganda revera karuranga akemeza ko abagarutse mu rwanda babaye basimbuwe by'agateganyo n'ubwo bwose bikorwa bandikirana kuko nta muyobozi wa dpr utinyuka kujya muri uganda karuranga yemeza ko ibi byose bimaze kubazanira igihombo haba ku ruhande rw'itorero ndetse n'abakristo ikintu cya mbere cyahombye n'umutekano muke dufite muri rusange wari ufite abana hakurya wari ufite y'umurimo bamwe bakaba bari hakuno abandi bakaba bari hakuno icya mbere morale dufite ni nkeya ni abanyarwanda bariyo barimo guhohoterwa kuba tutabasha kugera hafi kuba bumva ejo havuzwe ibi ejo habaye ibi urumva ntabwo haburamo abacika intege wenda badashobora kwitabira amateraniro nk'uko bisanzwe kuba tumaze kugera kirize y'abakozi benshi bagenda bahunga baza ba- batabasha gukora abandi bagasigara bakemera bagakora abandi bagafatwa bagafungwa Revera Karuranga yemeza ko bagifite abakristu babo ko babahoranye ariko nkabo nk'itorero bavuga ko bagiye gukomeza gahunda yo gusenga kugira ngo ibihugu byombi bizongere bigire umubano mwiza aha rero icyo tubikora nka pasoro no gusenga imana kugira ngo imana itange amahoro mu buryo bwose bukwiriye hagati muri ibi bihugu byacu turabisengera rero turateganya yuko hari icyo imana izadukorera eh, ibihugu byacu bikumvikana hanyuma ubuzima bugakomeza nk'uko busanzwe umuyobozi w'itorero rya deperi mu rwanda asobanura ko nubwo mu nsengero zabo zo muri uganda zajemo ikibazo ndetse bamwe bagafungwa ariko badateze gufunga itorero ryabo ryo muri uganda ikigaragara ntabwo twazifunga kuko izo nsengero ntabwo zirimo abanyarwanda gusa Eh, ikindi cya kabiri burya urusengero ni ikintu gikomeye muri uwo mutekano muke ntabwo nibwira ko uyu munsi ah, abanyarwanda bose bari bugire amahirwe yo guhita baza mu rwanda Ah, ntabwo ayo mahirwe bari buyabone ubwo rero uvuze ngo ufuza isengero mu bantu bari muri kirizi imeze gutyo ntabwo ari byiza itorero rya deperi rivuga ko kugeza ubu rifite abayoboke bagera kuri miliyoni ebyiri mu rwanda rikagira abasaga ibihumbi cumi na bitanu mu gihugu cya uganda ndetse n'abagera ku gihumbi magana atanu ku mugabane w'i burayi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari ku makuru avugwa mu Rwanda aho Kigali iriko iriga igishushanyo mbonera kivuguruye cico gisagara ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagira ubusa ari Kigali ibisobanuro by'ubutegetsi bw'umujyi wa kigali ku gishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali kivuguruye cyatangiye kuganirwaho n'abandi bafatanyabikorwa biratomora ko ari igishushanyo mbonera kitagira uwo giheza kandi buri kimwe mu bikorwa remezo kigomba kuzaba kiri mu mwanya wacyo nk'uko ubutegetsi bubisobanura buravuga ko ku gishushanyo mbonera kivuguruye cy'umujyi wa kigali ibitekerezo hafi ya byose ku mpuzandengo y'ijana ku ijana byakomotse ku muturage ari nawe usabwa kuzashyira mu bikorwa igishushanyo mbonera uyu ni enjeniyeri fred mu gihe ushinzwe imiturire n'imitunganyirize y'umujyi mu mujyi wa kigali agaruka ku mpamvu yabateye kuvugurura igishushanyo mbonera cy'umujyi cyariho impamvu twavuguye n'igishize ni uko abaturage baragize impungenge eh, ndetse batangiye no kugikritika cyangwa se bavuga ngo ntabwo ki baciye usangamo kirabirukana kigira gute So, icyiza cy'iki kivuguriye ni uko noneho cyo kitigeze kivuga ngo reka kive hejuru kijya hasi ku muturage ahubwo noneho cyavuye ku muturage kijya hejuru mu nzego zifata ibyemezo So, icyo umuturage uyu munsi yishimira ngira ngo wajye munabibona no muri izi nama twakoze avuga ati ibyo at least ibyo navuze ndabibona muri cya gishushanyo mbonera enjeniyeri mugisha agakomeza avuga ko n'abashoramari cyangwa ba rwiyemezamirimo bato batirengagijwe ku gishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali kivuguruye b'abashoramari bato bakwita ko ari abashoramari bato badashobora kujya muri special economic zone gukora uruganda twabagenera amasite yabo nabo kandi noneho hafi y'ibikorwa rusange ku buryo waba utangira gushaka kudoda ada- ashobora no kudodera iwe ubundi igishushanyo mbonera gishize ntabwo cya- cyemeraga ko umuntu ufite bizinesi ntoya eh, bisa nk'aho ari uruganda bamwoherezaga mu nganda mu by'ukuri adashobora ku- kuba ya- ya- yabona ubwo bushobozi bwo gukorera mu nganda ahubwo iki gishushanyo mbonera kivuguruye cyagiye kita kuri izo ngendo- inge- inge- ingingo zose ibisobanuro by'ubutegetsi bw'umujyi wa kigali ku gishushanyo mbonera gishya bikomeza gushimangira ko bishingiye ku bitekerezo by'abaturage mu mitunganyirize n'ishyirwa mu bikorwa by'igishushanyo mbonera icyakora bamwe mu baganiriye n'ijwi rya amerika ku bitekerezo byabo kuri iki gishushanyo mbonera cy'umujyi kuri bo ni bishya ariko bagashimishwa kuruta n'uko nyine icyo gishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali kivuguruye cyaza ntawe giheza nabyo ntabyo bigeze badusaba ntabwo abo ngabo ntabwo twahuye nabo ntabwo bigeze batugeraho mu tugari no mu mirenge nta babagezeho oya ntabwo bigeze batunyuraho nta wigeze agira ibibazo atubaza rwose nawe ni n'ubwo ngubwo mbyumvise wowe hari icyo ukiziho igishushanyo mbonera kivuguruye cy'umujyi wa kigali ndabibona kuri televiziyo gusa ntabwo ikintu gisobanukiwe cyane kandi bavuga ko begereye abaturage ahubwo ibitekerezo byo hafi ya byose ari ibyanyu
aka nta kintu mbiziho ngewe wenda wowe mbonye ku ma- mbibona ku makuru gusa nta kintu mbiziho mu bihe bitandukanye mu mujyi wa kigali hakunze kumvikana abarira yo kwarika abiko mu butegetsi ko bubaturaho ibyemezo bikarangira igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali gihutaje bamwe hari n'abagerageje kurega ubutegetsi mu nkiko iyo basakura niko mbona hari abiri kugiraho ingaruka na bamwe iri kubera nziza turimo turazirika ese ni gute akarere ka gasabo katubwira kwimukira muri aparitoma tukagahakanira bakatwimura ku gahato ku mitungo yacu ni ukubera iki tumaze umwaka dusiragira ubu mudushyize no muri risike yo kujya mu rukiko amafaranga yadushizeho tugura abavoka ufite imbaraga arubaka twebwe batoya tudafite ubushobozi baturi mu mashyamba wajya no muri banki wajya kwaka amafaranga ngo ni mu ishyamba icyangombwa ufite kikaniko ngo ni ugutura ariko ku gishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali kivuguruye ngo kizaba kibereye benshi mu bazaba bawutuye enjeniyeri mugisha nanone si impamya ko eh, sosiyete ija- ijana ku ijana ugomba kwihaza ibyifuzo byabo ariko nibura majyo- ma- majorite cyangwa se abenshi ibyifuzo byabo nibyo twashingiyeho hari ibitashobokaga eh, ntabwo mvuga ngo ngo nusanga ikibanza cyawe kinyuraho umuhanda eh, ngo uzishima igishushanyo mbonera ariko nanone ni ukwigisha umuturage akumva ko umuhanda utanyura mu kirere gusa ugomba kunyura ku butaka kandi aho unyura hose unyura ku butaka bw'umuntu kuva mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani nibwo igishushanyo mbonera cyatangiye kuvugururwa nikimara gusohoka mu igazeti ya leta nibwo kizatangira gushyirwa mu bikorwa mu byiciro haracyari ukwezi kose baganira ku by'ibanze bigomba kugaragara mu gishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali kivuguruye biteganyijwe ko mu mpera z'ukwezi kwa munani uyu mwaka aribwo bishoboka ko igishushanyo mbonera kizaba cyabonetse kikanatangira gushyirwa mu bikorwa ubutegetsi burashishikariza abatuye umujyi wa kigali kubaka bajya hejuru aho gusesagura ubutaka kuko umunsi ku wundi abawutuye biyongera ko ubuso butiyongera kigali tuwe n'ababarirwa muri miliyoni imwe n'ibihumbi magana atatu kuri kilometero kare magana arindwi makumyabiri ni mu gihe kandi igishushanyo mbonera kivuguruye cy'umujyi wa kigali giteganya ko gatandatu ku ijana by'ubuso bwa kigali buzaba bugenewe aho kwidagadurira intumbero ni uko mu bihumbi bibiri na mirongo itanu kigali izaba ituwe n'abasaga miliyoni enye kandi batuye neza bisaba gufata ingamba hakiri kare aha wagira ubusabe ijwi rya amerika i kigali
ijwi ry'amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iphone na samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa interineti radiyo yacu akadomo komu urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira radiyo ijwi ry'amerika ni iyawe radiyo yacu
ejo ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru avugwa mu karere yarakomeje mu burundi hagiye kujaho umurwi uje kuraba ingene amashyirahamwe mvamakungu atanga akazi leta isigura ko intumbero nyamukuru ari ugukuraho ubusumbasumbane bw'amoko n'ibitsina mu itangwa ry'akazi muri ayo mashyirahamwe umunyeshamakuru wacu nairobi muri kenya herojuri kaneza arabandanya n'ino nkuru integuro y'itegeko ritunganya umugwi ujejwe kwinjiza abakozi b'abarundi mu mashyirahamwe mvamakungu yizwe mu nama nshinganji yo kuwa cumi ku kwezi umuvugizi wa leta mu itangazo yasomye kuri radiyo na televiziyo z'igihugu yasiguye ko hanini iri tegeko rigamije gukuraho ubusumbasumbane mu vyerekeye amoko n'ibitsina muri ayo mashyirahamwe prosper ntaurwamiye iyi nteguro ije gutomora neza ibyo ayo mashyirahamwe akorera mu burundi yo kwisunga mu gutanga ubuzi ku bakozi b'abarundi irerekana inzira zikurikizwa muri iryo tangwa ry'ubuzi kugira ngo amoko n'ibitsina byose biserukirwe nk'uko bitegekanywa n'ibwirizwa nshingiro ry'uburundi mu ntumbero yo gukosora ubusumbasumbane bwibonekeza mu bakozi babo harategekanijwe ibihano kuri abo bose batazokurikiza ibiri muri iri tegeko haba abarondera akazi bazoba babeshe kuco bari baba abari mu migwi ijejwe kwinjiza abakozi bazoba barenze iri tegeko ariko gabriel rusirarongo ishyirahamwe rikoma asanga uwo mugwi ufise iyindi ntumbero twebwe tubona yuko ari umugwi utazoba mu by'ukuri uje kuraba ibyo twokwita ubusumbasumbane canke ibyo gutanga akazi muri ayo mashyirahamwe ahubwo nibaza ko uzoba ufise izindi ntumbero za politike kuko hamwe vyoba ari ivyo twibaza ko vyohera muri leta nyene twese turazi ukungena akazi gatangwa duhereye mu mashyirahamwe leta ifise nk'umutahe tugende muri regidezo tugende muri bcb muri onatere tugende mu maserivisi ya leta mu butungane tuje mu barimu eka ahantu hose leta ifise ijambo kugira ngo itange akazi turazi twese ingene ubuzi butangwa none ibyo badakora bazozashobora kubikora mu mashyirahamwe yigenga uko biri kose umukuru w'ishyirahamwe forikone f jean hakizimana yemeza ko atakibi kiri muri iyo nteguro twebwe ubwa mbere mu ishyirahamwe mutongo rirwanya ikimenyane n'akamwana wa mama mu burundi risanzwe kurama by'agatakazi na muntu intwari ibereye tutibagene ingene ubuzi butangwa twavuga ko rero iyi ngingo tutayakiriye nabi tukibaza ko yoba ari ingingo ije itunganiriza abarundi bose mu bwoko bwose kugira bose bisange mu bijanye no gukorera canke hariya nko kubwizwa shingiro ry'uburundi risanzwe ritomoye mu bijanye no gutanga akazi kuvuga ko leta yaba yarinjiye mu bikorwa vy'amashirahamwe yigenga twebwe mw'ishirahamwe turongoye nivyo leta yarinjiye mu bikorwa by'amashami mvamakungu ariko tukavuga duti mu gihe leta yinjiye atari kudurumbanya ahubwo igomba ko ibintu bitunganywa neza atwibaza ko atanabi yoba irimo iyo nabi rufite arayibona mbere ishyirahamwe arongoye ryandikiye abaramutse igihugu uhereye kuri perezida nkurunziza ribimwereka twaraberetse neza ko izi ngingo ziriko zirafatwa ataco zishobora gufasha igihugu atari ico vyica turavye urugero uburundi bugezeko mu bijanye n'ubukene aho duharuka mu bihugu bibiri vya mbere bikenye ku isi n'amadeni twahebewe n'amafaranga twahawe imfashanyo dukura mu makungu n'uno munsi hitwa ko uburundi bwafatiwe ibihano hafi imiliyaridi amajana ane zihabwa uburundi nabo nyene birirwa baratukwa ni ukuvuga hafi ibice mirongo ine kw'ijana vy'amafaranga igihugu gikoresha atangwa nabo nyene birirwa baratukwa twifuza yuko ibintu vyohinduka igihugu gishobore kuja mu nzira y'amajambere mu kurindira ko bishika hakizimana nawe arafite icyo asaba leta tugasaba ko uwo mugwi nawone uwo mugwi ugizwe na bose mbere harimo n'amashami yigenga kugira kumbure tuze dukurikirane ntihabe ikimenyane n'akamwana mama zaba ingingo zifatwa izi canke ziriya kugira uzi umugwi uhumuriza ayo mashyirahamwe ntuzi umugwi ukorera uruhande rumwe gushika ubu ntibyamenyekana ko iri tegeko rizoba iry'umukuru w'igihugu canke iry'umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu umugwi washinzwe n'inama nshikiranganji niwe uzobitomora mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu nka avoka sans frontiere rcn justice et demokrasi na handicap international yaratekeye ava mu burundi nyuma y'imyaka myinshi yarahamaze yanse gushira mu ngiro ingingo ya leta yo kwitondera ibitigiri vy'ubwoko abahutu mirongo itandatu kw'ijana n'abatutsi mirongo ine kw'ijana mu itangwa ry'akazi eroje urikaneza nairobi ijwi ry'amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turahava duhana agahindukira mara imbere ko tugahana mugenzi wacu edi gwema abanza twibutse amakuru avugwa ijya n'ino ku isi mu ncamake
muri aya makuru twababwiye ko abanyamalawi hafi miliyoni zirindwi kuri uyu wa kabiri bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu perezida peter mutharika w'imyaka mirongo irindwi n'umunani ahanganye n'abandi bakandida barimo visi perezida saulos kilima na lazarus cyakwera mu byo mutharika avuga azibandaho aramutse atorewe indi manda ya kabiri harimo guteza imbere ubukungu bw'igihugu n'ibikorwa remezo aho bahanganye bo bavuga ko bazashyira imbere kurwanya ruswa yamunze igihugu umurambo w'uwahoze ari umukuru w'inyeshyamba za unita jonas savimbi uzashingurwa ku ivuko mu kwezi gutaha savimbi warwanyije ubutegetsi bwa angola mu ntambara yamaze hafi imyaka makumyabiri n'irindwi yishwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri amaze gupfa nibwo hasinywa amasezerano y'amahoro yahagaritse imirwano imirwano yatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu icyo gihugu kimaze kubona ubwigenge ibipimo bya adn byakorewe muri angola afurika y'epfo argentine na portugal nibyo byemeje ko uwo murambo koko ari uwa savimbi savimbi azashingurwa ilopitanga ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu muri sudani abaturage bakomeje imyigaragambyo mu murwa mukuru khartoum ni mu gihe abasirikare n'abaturage bakuye ku butegetsi wari perezida wa sudan omar al bashir ku butegetsi bananiwe kumvikana ku bijyanye no gushinga guverinoma ibiganiro biheruka byabaye ejo ku wa mbere nijoro abo basirikare n'abaturage bigaragambya ntibarimo kubasha kumvikana ku ruhare rwa buri wese muri guverinoma y'inzibacyuho ya gisiviri abategetsi bakuru muri guverinoma ya perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika mu kanya barageza kuri bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko amakuru ku bitero ingabo za iran zaba ziteganya kugaba mu burasirazuba bwo hagati abaza gutanga ayo makuru barimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga mike pompeo minisitiri w'ingabo w'agateganyo shanahan na general joseph danford umugaba mukuru w'ingabo bibaye nyuma y'uko bamwe mu bayobozi ba amerika bagaragaje yagaragaje urwikekwe ko irani yaba ariyo yagabye ibitero ku bigega bya peteroli bya arabiya sawudite ku wa mbere perezida trump yumvikanye yihanangiriza iran ayishinja ubushotoranyi yavuze ko iran izahura n'akaga gakomeye k'ingufu z'igisirikare cya amerika nibadahagarika ubushotoranyi naho minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa iran mohamed javad zarif yashinje perezida trump guhembera jenoside amwibutsa ko abanyayirani badakangwa ko n'abandi babigerageje batigeze babigeraho imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri turukiya irashinja leta kurigisa abantu yitwaje kurwanya umutwe pkk w'abakurude uharanira ukwigenga kw'intara yabo mu baburiwe irengero harimo abacuruzi impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'abaturage basanzwe naho uburusiya kuri uyu wa kabiri bwasabye perezida mushya wa ukraine volodimir zelenski guhagarika gusaba amerika kongera ibihano yafatiye uburusiya ngo kuko bidafasha ibikorwa byo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa ukraine urakoze edi gwema ibyo byose mushobora kongera gusubira kubyumva kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com abakozi bamenyesha amakuru bacu batandukanye bagize ico batera kugira ngo ano makuru yabashikiriye ku gafatuma rimasi karara na enjeniya aho bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma abagereho na anjena lidiane n'ahazwe twemye ku izina rya bagenzi bacu twifurize kubandanya mururanirwa mu vyo murimwo murare aharyana